Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa jimaataa gayya 9 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaalannee gammadaati.
suuqileen magaalaa harar keessaa gubatan deebisanii ijaaramu gabaasame mataa oduu tattamooltan kan oduu dubbisu antuu jubee horaati.
naannoo benashaangul gumuus godina kamaashii aanaa baloo jagaanfoo keessatti sodaa nageenyaaf yaaddoo waan qabnuuf hojii qonnaa hin hojjennee jedhu abbootiin qabeenyaa hangi tokko gabaasa qabna dr ismaa'eel abdullahi keessummaa keenya kadhageenyeef dubbisneerraati hojiin maaliin beekamuu jettanii gara boodatti. deebina afrikaa kibbaa keessatti oromoonni hidhamuu isaanii dubbatamaa kanarrattis gabaasa qabna dorgommiin ispoortii oromoo minnesotaa keessaa gara xumuraatti dhufaa jira jedha soraan kanarrattis gabaasa qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara tujubeetti deebina.
magaalaa hararii keessatti baatii tokko dura akka tasaa balaa ibiddaa dhaqqabeen suuqileen isaanii kan duraa gubate daldaltoonni magaalatti suuqileen sun deebisanii ijaaramanii hojii jalqabuu isaanii mootummaan naannoo beeksisee jira daldaltoonni sun ittiin ka'umsaaf kan ta'u tokkoon tokkoon isaaniif qarshiin kuma shantamni bifa liqaan qophaa'ee garuu dhala waan qabuuf akka itti hin fayyadamne taane jechuudhaan hawaasni musliimaa naannoo sanaa beeksaniiru itti gaafatamaan waajjira misooma magaalaa naannoo hararii obbo abdulhaakim abdulmalik raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti balaa ibiddaa akka tasaa dhaqqabeen suuqileen mancaan 326 haaraa ijaaramuu beeksisan musliimotaaf liqaan mijachuu kan dadhabameef waaltaaleen liqaaf qusannaa akkaataa hojiin isaanii waan hin eeyyamneef ta'uu kan ibsan obbo abdulhaakim kanneen. meeshaa huccuu ittiin hodhan duraa gubateef liiz mashiing kan jedhu waaltaan ittiin meeshaa kana dhala malee bitatan haala mijeesseefii jira jedhan. ijoolleen huccuu waraanaa uffatan daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti wal ga'anii jiran waggaa waggaatti ijoolleen barattootaa kutaa kudha lammaffaa kuma kudhan ta'an leenjiidhaaf mooraa waraanaa Eertiraa gama dhiyaa saawaa seenu ijoollee hedduudhaaf yeroon itti barnoota sadarkaa lammataa xumuran yeroo gammachuu ture garuu dargaggoonni lammiiwwan Eertiraa waggaa tokko mooraa waraanaa seenuudhaan tajaajila biyyoolessaa yeroo dheeraa kan qaama qaamaaf sammuu isaanii dararuuf. dararutu isaan eeggataa jedhameera yuuman raayits waachi gabaasa haaraa baaseen dargaggoonni eertiraa waggaa xumura mana barnootaa isaanii magaalaa gammoojjii saawwaa keessatti dabarsuu isaa ibseera akka gabaasa sanaatti ijoolleen kun nu barsiisu utuu hin taane nu gabroomsu jechuun himachuu isaaniillee beeksiseera yuuman raayits waachitti qorattuu ka ta'an leettiitaa baadar raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti ijoolleen kun. akka waan abdii hin qabaanneetitti dhagahama jedhan erga bara 2003 qabee waggaa waggaatti barattoota 11,000 hanga 15,000 ta'antu mooraa saawwaa seenu. ajjechaa dhiyeenya kantiibaa magaalaa maqdishoo irratti raawwatee kan raawwatan dubartii kabiroon kan geggeessamaa turte dubartii agartuun ishee jaamaa ta'e tokkotu ta'uu mootummaan somaaliyaa beekseera mootummaan somaaliyaa har'a ibsa baaseen dubartoonni lamaan qorannaa sirriin utuu hin geggeeffamin waajjira mootummaa magaalattii keessatti hojjetaa turan xumurarrattis oduu ispoortii dorgommii kilaboota kubbaa miilaa oromoo isfaanaa minisootaatti itti fufee jiruun cinatti qophiileen adda addaallee geggeessamaa jira waa'illi keenya sooraan bakka sanatti argama gara isaattan isin dabarsa.
Hajii Jarfeen Babarottoolee digdamii shanii jalqabe. afuritti wal tafe oromo united utawayyo oromo eleven staariif qeerramsa qeerramsi ka poortilaandiiti warri sadeen afaan ammoo ka minisootaati warra digdamii shananii keessa moo'eetiin ammaanta wal tafe dorgommii kubbaa miilaa oromoo tana warri taphate warri hedduu moo'eetti armat tafe ammaantan warra wal taf keessa waancaa dabruuf qophaa'uu jiran qophii akka akkaat jiru minisoota keessatti ammaantan torbaan oromoo jedhanii eegee hagayi sadii jalqabanii agar dhaallattum jiran qophiin tun bordhumatti galgal qophii bashannanaa jira guyyaa wal dorgommii jira marii hawaasaati waan akka akkaatti jira galgal kana fakkeenyaa fi OBN istuudiyoo isaa minisootaatti eebbifata kalee galgal ammoo mooyii xila'uun faayiwayaa oromoo agarsiisuun ta beekamtu minisoota hotel raadisan keessatti miilota isii hedduu waliin agarsiifatti qophii dansaa feesbuukii kennirraa laaluun ni dandeettan akka tokko. achumatti Oromoo Baalee ka rakkoo akka akkaatiin qa'e ofirra baqatanii fi doolara gara humna sadii taatu walitti qabaniif qophummoo sun irratti jechuudha. Galgala kana immoo daawwite mokonnin fa'aa addisuu harrayyuu fa'aa kadir sa'ii fa'aatti qophii sirbaatiin biyyi gammachiisa. Minisootaan akkan keessa jira torbaan kana. Keessumattuyyuu qophii boru keessatti bulchooti Minisootaa ka godin kanaatii fi bulchooti gargaraa irraa dhufanillee waan dubbataniif waan warri jedhe feesbuukii fendira sanii fe'en. Minisootaan ammaan tan jennu tunin godin Ameerikaa shantamaan keessaa tokko. Akka teessum lafaatti Ameerikaa gama jidduu dhiyaatu qubatti. Miidwest jedhaniin midhaagumti Ameerikaa ammaan tana mul'atte. Mukii baala baasee qilleensi fooleen urgoofte akka dansa keessa jirti. Minisoota waan hedduun faarsan godina haroolee kum kudhanii ol qabuu jedhan. adda tokko dubbanni godonii ameerikaa cuftinuyyuu maqaa baasaniif qaba haroolee kum kudhannanii tokko keessaa tokko ka iteeska jedhanitti jira iteeskaan kun ka lagi misisiippii lagi ameerikaa guddaan keessa ba'u kana fakkaatti gabaabumatti hoyyuu isinitti himne waan jira feesbuukii feendirraa nu laalaa jenna ta'an ammoo qophiyaaf ittiin walitti dachaana ansuraa lafee minisoota irraa.
oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. naannoo bulchiinsa benashaangul gumuz godina kamaashi aanaa baloo jaangfooyi keessatti midhaan oomishaa waan baranaallee yaaddoo qabnuuf hojii qonnaa hin hojjannee jedhu abbootiin qabeenyaa tokko tokko tilmaamni midhaaniif qabeenya yeroo oomishaatti jalaa manca'e maallaqni isaa waan nu hin kennamneef hojii keenyatti milkaa'uu nu dhorkee jedhanii biyyoeetti himan. bulchaan godina kamaashii gama isaaniin rakkoon jiru kun hubatamee akka deebii argatuuf hojjetaa jirra jedhu kan dhimma kanarraa harka qaba jedhame koomishinni investimentii itiyoophiyaa gaafachuuf yaaliin taasifneen milkoofne jedhan akka malkaa amboorraa.
hojii qonnaa gara fuulduraatti hojjedhuuf waan rakkoo ta'uu danda'uuf maqaa koo hin heeruu namni jedhan akka vii'oo'eetti himanitti bara darbe jechuunis bara kuma lamaaf kudhan kudha tokko lafa hektaara dhibba sadiif shantama ta'u irratti oomisha boqqolloo kan sanyii filatamaa ta'u dhaabbata sanyii filatamaa kan itiyoophiyaa naannoo kibbaa fi oromiyaa waliin ta'uun hojjetan haa ta'u malee walitti bu'iinsa naannoo daangaa kan godina wallaggaa ba'aa fi beenishaangul gumuz gidduutti geggeeffamee tureen qabeenyi isaanii jalaa manca'uudha kan dubbatan hojjettoota afurtama ta'an dhaabbiitiin qacaranii. guyyaa guyyaan immoo hojjettoota hanga dhibba afurii ga'an hojjechiisaa turuu kan dubbatan abbaan qabeenyaan kun yeroo ammaa kana qabeenyi isaanii hundumtuu waan jalaa manca'eef hojii tokkollee hojjetaa jiraachuu dhabuudha kan isaan himan.
Boosana nuti haalli nageenyaa kun yeroo nu mudatu hojjetaan hammi tokko baqateetu ba'e hojjetaan hammi ta'es achi caaseetu caakaa keessa dhokateetu dhangaan kun akka hin banneef hordoffii kan godhaa turan hojjettoonni keenya ni turan. erga aramaa aramne yuuriyaa erga kennine booda boqqolloon sun haala gaariirra erga ga'eeti naannoo fulbaanaa rakkoo kun gaafa uumamu hin baqanneen gaafa baqannu lafa sanatti kan deebi'ee boqqolloo sanaaf kunuunsa kennes hin jiru amma naannoo keenyarra gara investeroota nama kudha tokkooti jiru isaan kun hundumtuu haala wal fakkaataatiin kan sanyiin isaanii hin ca'e. kaambiin dhaabbanni konkolaataan meeshaaleen ispeer paartiin kan qonnaa hundumaa kan investeroota hundumaa kan jalaa saamameetu jira.
Namni kan biraan lafa bal'aa ta'u irratti oomisha boqqolloo isaanii akkasumas oomisha midhaanota kanneen biroo godina kaamaashii aanaa baloo jagamfooye keessatti hojjetaa akka turan himan sababa qabeenyi isaanii manca'eef bara kana hojii isaan hojjetan hanganatti akka hin taane kan isaan dubbatanii jirani. Kanarraa ka'uunis koreen sadarkaa biyyaatti hundaa'ee gara isaanii dhaquudhaan. Oomisha manca'ee fi qabeenyaa barbadaa'e irratti haala ittiin ragaa guurratee deeme akka jiru kan isaan himan ragaan kun eessa ga'e jechuun isaan gaafatu.
Wanti nuti sassaabnee gashine haqaaf haqa qofa kan turedha. Qabalee irraa qabnee hanga qaalee gubaa'eetti dookimentii guutuu of harkaasuu qabnu. Mootummaan ariifatee isa kana nuu kaffaluu dhabuurraa kan ka'e amma ammaatti inni nuti hojjetaa jirru kun illee nu jalaa gara baduutti maallaqa ittiin aramannee maallaqa ittiin wantoota barbaachisan guuttachuu dhabuu irraa kan ka'e amma gara kufaatiitti kan hojjechaa kan jiru rakkoon keenya inni guddaan daangaan keenya kan keenya baay'ee gubateera kan namoota baay'ee kaampii isaanii dabalatee maashinii isaanii dabalatee masreejaa kan qabu sassaabnee galchinee fi jirra mootummaan sana irratti ariifatee nu qaqqabuu dhabuu isaarraa kan ka'e qufaatiidhaaf nu saaxilaa jiraachuu isaa dhugaa barbaadame yookiin immoo galandeenya kumishinii iyyannaa kasasnaa kan jedhu yaadni kaa'aa kaa'aa jiru.
Dhimma kanaa wajjin wal qabatee deebii akka nuuf kennaniif gara bulchaa aanaa baloo jagamfooyitti bilbilee turre rakkoo nageenyaa naannichatti mudatee tureen oomishni muraasnii fi qabeenyaan ammaaf tilmaama isaa harkaa hin qabne manca'ee akka ture kan isaan dubbatanii turan qabeenyi sun hamanca'uyyuu malee sodaa bara dhufu midhaanni sassaabamu xiqqoo ta'uu danda'a jedhamee ka'uu fudhatama hin qabu jechuunis dubbatan gaaffiima kana fudhadhee gara bulchaa godina kaamaashii kan ta'an obbo taarikuutti bilbileen ture obbo taarikuun bara kana keessa. Rakkoo nageenyaa keessumaa naannoo fulbaana bara 2011 godina Kaamaashii fi daangaa godina Wallaggaa Bahaa jidduutti uumamee tureen rakkoon ammaataa ka'uu fi qabeenyaan barbadaa'uu amananii jiru. Isa boodas koreen dhimma kana qulqulleeffatu gara isaanii dhaqee akka qabeenyaa barbadaa'e adda baase kan isaan dubbatanii jiran oomishaaf oomishtummaa kan baranaa irrattis waan kun rakkoo qabaa jechuun kan isaan dubbatan.
Namni muraasni sirriidha. Qabeenyaan nu jalaa badeera. Mootummaan wanta akkasii qaalii nu galeeti wanta qaalii galamoo nu hin geessifne kan jedhu namni tokko tokkoon kaasu. Fakkeenyaaf gama lamaanuu wanti hojjenne hundumaa guutuudha. Tokko dandeessa yoo kaasuu dhiineyyuu rakkinni saba keenyaa rakkina keenya maqaa ta'ee fi kanatti bakka kaawwattinee gama lachuun walitti finneetii walumatti dhiyaanneetii haala rakkoo jiru kanatti hin walii mari'achaa turne qabeenyaan barbadaa'e baay'een jiru kan waraa abbootii qabeenyaa.
Qabeenyaan bakka jalaa manca'ee fi yeroo ammaa kana immoo isaaniif deebisuudhaaf sochiin godhamaa jiru jira.
Walumaa galatti godina keenyarra kan jiran abbootiin qabeenyaa gara nama torbaatamii torba jiru kan nama kana hundumaa garuu qabeenyaan manca'eera barbadaa'eera kan jedhu gamgamaa hin qabnu.
Kan nama meeqaatu manca'e amma gama keessaniitiin?
Attaaqaalay hektaarii meeqaadha kan manca'e kan barbadaa'e kana addaan baasisanii namni maragatti hin kenna.
Bara kana namoonni tokko tokko hin qonnee jedhu dhugumaa hin qotamne kun immoo abbootii qabeenyaa ta'anii jechuudha. Oomishaaf oomishtummaa naannoo kanatti dhiibbaa inni geessisu jira.
Haalli ture tasgabbaa'eera amma iddoo tokko tokko abbaa warraabichaa deebi'ee warii manaatiin ijoolleen iddoo sanatti maqaa hafanii fi namni iddoo tokko taragaaggeetii hojjechaa maqaan jiruu fi kan wara abbaa qabeenyaas kan wara qotee buluu bara kuma lamaa fi kudha lamaa qonna irratti dhiibbaa hin qaba ta'ee na yaada.
Dhimmoo kana qabadhee namootni ragaan dhimma qabeenya jalaa manca'ee sassaabamee eessa ga'ee jechuudhaan gara baankii misoomaa Itoophiyaatti qindeessaa tilmaamaa qabeenya manca'ee kan naannoo Oromiyaa ta'anii kan hojjetan nama tokkotti bilbileen ture. Dhimmi kun kallattiidhaan kan isaan ilaallanne ta'uu himanii garuu ji'a sadiin dura bakkichatti socho'uudhaan abbootii qabeenyaa jaatama kan ta'an irraa ragaan walitti guuramee gara koomishinii investimentii Itoophiyaatti darbuu isaatti kan isaan dubbatanii jiran akka namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kun dubbatanitti yoo ta'e tilmaama qabeenya manca'ee ilaalchisee ragaan tokko tokko ammallee harka poolisii waan jiruuf qulqulleeffatanii itti adeemuudhaaf rakkatanii akka turan kan isaan himanii jiran yaaliin koomishinii investimentii kan biyyaalessaa argachuudhaaf taasisnaaf milkoofne dhimma kana irratti yoo ragaa dabalataa argadhe qabadhee kanan deebi'u ta'a voaf naakoor malkaa amborraa.
Lammiiwwan biyya alaa kanneen Afrikaa Kibbaa keessa jiraatan mootummaan biyyattii meeshaalee sadarkaa hin eegne gurgurtan jechuudhaan miidhaa nurraan ga'aa jira jedhu. Lammiiwwan Oromoo magaalaa Johannesburg keessa jiraatan torban darbe kana kaasee poolisiin dukkaana yookaan suuqii isaanii akka jalaa cabsan namoota hedduus hidhaatti akka guuran dubbatanii jiru. Bakki bu'aan baqattootaa gama isaan. Namoonni hidhaman akka gadhiifamaniif hojjetaan jira jedha galmoo daawwittu naayiroobii irraa nu erge.
Akka lammiilee Oromoo Afrikaa Kibbaa naannawa magaalaa Johannesburg jiraatanitti torbee muraasaaf mootummaan biyyattii meeshaa sadarkaa isaa hin eegganne gabaaf dhiyeessitanii jechaan isaan hiraarsaa jira. Sakatta'insi kun erga jalqabame turus dhuma torbee kanaatii kaasee garuu cimuusaa kanaanis poolisiin biyyattii magaalaa Johannesburg naannawa lammiileen Oromoo Somaalee fi Eertiraa jiraatan meefer keessatti meeshaa baqattoota hojii dukkaanaa hojjetanii hedduu mancaasee jedhu baqattoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan. Abdii Mohaammed dhalataa Oromoo Johannesburg jiraatudha.
Amma dhiyeenya kana qofa osoo hin ta'in beektee rakkinni kan jiru keessattuu amma naannoo amma rakkinni jiru naannoo taawunaa kan namoonni daldala isaanii itti gaggeeffatanii qaama mootummaatti harka seera jalaatiin jedhanii gartee gama seeraa dahataniiti kan qabeenya namaa saamaa jiranii. Namni amma kana dhufe beektee karaa seeraatiin namni dhufee meeshaa kana fudhatee seeraaf galchu hin jiru meeshicha ammoo. kanneen akka maqaa gurguratan jedha garuu ammoo namni meeshaa maqaa hedduu gurguru hin jiru isaan kan sababatanii dhufan meeshaa naayikii fi adidaasii kana kan maqaa kaampaanii dhuunfaati kan fakkeeffamee gurguramu jedhanii haalli ammaa kun ammoo san hunda qofas miti beektee hunda hammateeti amma kalee fi dheengadda sadiin torbee darbe keessas dhufanii ture. Kaleessa immoo deebi'anii dhufan poolisoota hedduudhaan dhufan makiinota hedduudha yoo xiqqaate akka isaan gabaasanitti poolisoota gara kumaa fi dhibba shaniiti kan dhufe makiinota hedduudhaan dhufanii akkuma dhufanii nama kartee kan argatan hunda warqaa jireenya isaa osoo hin gaafanne meeshaa qabaachuu isaa osoo hin gaafanne walumatti qabaniiti dhiira dubartiin jedhani kan qat godhanii walumatti hidhanii mana hidhaa deemsisan dubartoonni hedduu jira amma kan gartee garaadhaa ba'aa qaban ulfa. akkasuma isaanis qabaniiti jecha kan deemaniin kun yeroo barbaadan isaan situmanii waan argan isaan fuulduratti dhufe caccabsaniiti jecha kan akkas godhatu.
Lammiilee Oromoo yookaan lammiilee Itoophiyaa kan meeqa ta'u kan haga yoonaa to'annoo jala oolan darbees immoo qabeenyi isaanii kan jalaa saamame yookaan immoo fudhatame.
Qabeenyi kan jalaa saamame namni hedduudha lakkoofsa hin qabu akka moolaati biildingiin kun hedduudha beekte shoppoonni kan jalaa hin fudhatamin irra kan jalaa fudhatametu irra heddummaa ta'u akka waliigalaatti yoo kan ilaallu ta'e. iddoo makiinaa hunda paarkingii seenanii makiinaa hunda cabsanii meeshaa keessaa fudhatanii makiinaa hunda fe'anii deemaa turan edda halkan haga sa'aatii tokkootti halkan irraa jechaadha nutis naannoo san turre kan koo meeshaan hanga tokko ta'u jalaa fudhatameera inni isaa hanga tokko ammoo bakka biraa jalaa baasee jira.
Maalsi jalaa fudhatani?
Wantuma akka kopheeti kan jalaa fudhatan istoora iddoo nuti kennetti jecha iddoo kan biraati immoo bakka biraa jalaa fageessinee taa'ee ture inni sun bahee inni ammoo gamoon isaan seenan irra kan ture cabsanii fudhatanii gochaadha.
Amma qabeenyi siif hafeera kan kee?
Ee kan koo amma hanga tokko na dandamateera beekte kan naannoo biraa kaa'ee numa jira garuu namni guutumatti jalaa fudhatames hedduudha ijoolleen teenyu.
Lammiin Oromoo kaan haala Johannesburg jiru nuuf himan obbo Yusuuf Ahmed Galateeti. Obbo Yusuuf nama ganna kudha afurii oliif biyya Afrikaa kibbaa jiraatanidha.
Meeshaa seeraan ala galateetan jedhani meeshaa islaamuu garuu meeshaa seeraati. Baay'inaan yoo xiqqaate harkifatan meeshaa seeraati. Kabiraa meeshaa qofallee miti paarkingillee seenanii makiinallee caccabsanii achi keessallee guuratanii makiinallee fe'atanii deemanii duuba waan akka raatijaa wanti ta'e.
Ati amma qabeenyi kee si duraa fudhatameera?
Akka carraa ta'e ani qabeenyi kiyya naa bahee jira naannoo nuti jirru san illee hin geenne achuma jirra akka carraa ta'e akka hiree ta'e naa bahee jira namoonni baay'een meeshaa isaanillee shubbisaa kabaafatantu jira yoo xiqqaate namas gara nama dhibba jaha ol hidhan jechuudha nama nama keenna fi namoota tokko tokko naannoo sanitti argatan nama Itoophiyaallee nama hedduu hidhan jechuudha.
Wanti isin gurgurtan kun meeshaan sadarkaa hin eeggannedha moo matadhuma akkasumaan mootummaan dhiyeessuudha wanti kun?
Meeshaan kun yoo jiraatillee lakkoofsan ta'uu danda'a. Garuu kumaatamaan jiran jechuudha daldaltoonni Itoophiyaas ta'ee kan biraa keessattuu nama Itoophiyaati baay'inaan kan naannoo GP jedhama Johannesburg CBD kan jiraatu. Harki sagaltamni waan kana hin dalagu yookiin sagaltamni shan waan kana hin dalagu jechuun meeshaa seeraa dalaganii. Isaan garuu fakkeessaniitiin meeshaa seeran ala dalagan jedhanii yeroo hundaayyuu nutti duulanii amma guyyaa kaleessaa parsantiin sagaltamni kan fudhatame meeshaa seeraati jechuudha. Slippiin voisii ittiin bitattan fidaa jedhanii akkasitti amma meeshaa seeraa nu jalaa fudhatan jechuudha namoota hedduu jalaa kan fudhatan.
Mootummaan Afrikaa kibbaa kan jedhu namoonni to'annoo jala oolfaman kunneen oomishaalees ta'u oomisha gurguddaa ta'an fakkeeffamanii oomishan gurguru kanaaf tarkaanfii fudhadhee jedha. Baqattoonni darbees dursaan hawaasa baqattoota Oromoo garuu wanti kun dhugaa mitii jechuun komii qaban dhiyeeffataa jiru. Obbo Misbaa Ahmed barreessaa hawaasa baqattoota Oromoo kan Afrikaa kibbaa duraaniiti.
Ammaaf herreega qabatamallee ta'uu fi dhiisisaa hin darre garuu gara nama dhibba jahaa kan olillee jedhama. Konkolaataan immoo kan abbummaan isaa kanuma baqattootaa kan ta'e kan bakka konkolaataan dhaabbatu itti seenanii konkolaataa caccabsanii kan fuudhan immoo konkolaataa gara afurtamaa fi sanii olillee kan dubbatamutu jira. Wanti akka hawaasa Oromoo Afrikaa Kibbaatti jala deemamaa jiru baqattoonni jireenya guyyaa guyyaadhaan yeroo hin carraaqanne biyya baqattummaa kanarratti immoo jiraachuun ni ulfaata. Warri inni amma akka walii galaatti qabamanii seera jala oolan kun waraqaa biyya kana ittiin jiraatan kan qabanii fi ammas immoo kan hin qabnellee kan otoo qaban immoo itoo haaromfatiin yeroo irra dabre fa'aatu jira. Kana kana adda baafamee gama ogeessa seeraatiin yookiin immoo abukaattootiin looyaraatiin akka wanni kun adda ba'ee kan seera qabeessa waraqaa kan qabu kan to'annaa jala olee akka gadi lakkifamuu fi kan otoo waraqaan haaromfatiin yeroo illee irra darbe akka gara mana murtii dhiyaatee yeroon waraqaa itti haaromfatu sun adabbiin barbaachisu itti kennamee waraqaa sana haaromfatee jireenya isaa idiliitti akka deebi'u gochuu irratti tattaaffii guddaa godhaa jiranii. Ammaa fi gama koomunitii yookiin immoo hawaasa Oromootiin kan godhamaa jiru kanuma Obbo Misbaan dabalanii mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhachuun sirrii ta'e garuu haala seer maleessaan ta'uunsaa lammiilee biyyattiitti baqatanii jiruuf carraaqan hedduu miidhaa jira jechuun dubbatan. gabaas sagalee ameerikaaf galmuu daayitti naayiroobi.
biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa shantama ta'eeraa nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa shantama. kadhageenyeef dubbisneerraa. Dooktar Ismaa'eel Abdullaahii namoota sochii Oromoo waggootii shantamaan dura bahaa Oromiyaa dirree dhawaa fi naannoo Saniitii jedhamtu ture keessaa nam tokko keessattuu Oromoon barumsaan dammaqsuun barbaachisaadha jedhanii amanaa turan. Waggoota shantama dura erga biyyaa baqatanii ba'anii booda waldaa qorannoo Oromoo osaa hundeessuu keessatti shoora qabaniin pireezidaantii waldichaa ka jalqabaa turan. Dooktar Ismaa'eel waggaa shantammaffaa isaaniitti barana biyyatti galan. Oduu gabaasaan keenyaa Muktaar Jamaar Dooktar Ismaa'eel Abdullaahi haasofsiisee jira kunoo.
Dooktar Ismaa'eel Abdullaahi naan jedhani biyya Ameerikaan jira achirraa hin dhufe ammaas ani pireezidantii duraa kan oosaa fi uummata oosaa dhaabeerraa tokko.
waan takka waan durii jirtu jajjabeessuun baay'ee illee nama hin dhibdu waan lafa hin jirre garuu kaasanii eegaluun jalqabni waan baay'ee yaadallee fedhuu dandeettiillee fedhuu maaltu si yaachisee waldama qorannaa dhaaba qorannaa akkanaa kana bu'uureessuun maalirraa dhufte.
Akka beektutti egaa barnootni yookaan beekumsi Oromoo akka gaariitti barreeffamee hin turre. sun gubbaanis waan maqaa oromootti yookaan immoo oromoo irratti uummata oromoo irratti barreeffameet kan kijibaa fi kan nama xiqqeessuu fi kan nama arrabsiisuu fi kana kana kan ta'e gaa uummanni bare kan oromoo biyya ameerikaa keessatti ka'ee waan oromoo studies association kana dhaabe.
namni yookaan waa dhabu malee waa rakkatu malee illee xiiqeeffatu xiiqeeffatu malee illee waa ittiin bahu waan yaadannoo miira akkasii kutannaa isin keessatti uumee waan kana ilma oromoon qabaachuudhaa qabaatti jettan taatee wayii wanni yaadattan jira.
sababni akka beektutti karaa oromiyaa tanaanis sosoo hedduu ture karaa qabsootiin uummanni oromootis egaa ka'ee dammaqe. bilisummaa isaatiis haqa ifiitiis gaafachuufis ka'e sun gubbaanis waan inni ta'e ammaa dura akka itti rakkate akka itti cinqate akka gabrummaan isa kana cinqatte haqni isaa akka itti dhabame kana barreessuun dirqii ta'eega karaa barnootaatiinis dhiheessuun ummata oromoo keenyaas barsiisuuf bayyansiisuuf dirqama namatti eegaa akkuma ati jettetti. dirqiitu waggaa hedduu nama haasa agartee nama dammaqsiisa yoo nuti ummata barannellee yoo taane oromuma agartee waan ummata alagatti illee kan barne yoo ta'e yuunivarsiitii hoggayyuu waanuma oromootu nu dhagahama agartee akkamitti ummata keenyaas bakka ummanni ameerikaa haa ta'u afriikaa haa ta'u dhaqqabee kuni bilisummatti dhaqqabsiisuu dandeenya jenneeti kaan egaa.
yeroon hamtuun hoosaan dabarse yeroo gaagaama yeroo bu'aa rakkoo jettaniitiin yaadattan yeroon chaalenjii guddaa mudattan beetu.
Egaa chaalenjiin guddaan hoggaa waan akkanaa qorannoo akkanaa dhaabdu waan xiqqoo miti. Maaliif nutis biyya alaa turre waan akka jaarmiyaa institushiin kanaas hin qabnu sun gobbaas waan akka diinagdee fi kana kana hin jiru. gaa namni waluma baasee waluma dhufee wal gargaaree wal qarqaaree hawaasota biyya ameerikaa jiruufi hawaasota biyya kanadaa jiruus isaanis gargaarsaa wajji nu wajji dhaabbatanii gaa konfiraansa teessoo amatuttuu goonee achirratti wal barree walitti dhufnee wal jabeessinee rakkoo jirtu firraa baasnee. waliin dhaabbannee asiin geene jechuudha.
bara kana oosaan waggaa soddomii sadaffaa isaatti dooktar ismaa'eel abdullaahii ammoo waggaa shantammaffaa isaaniitti oromiyaatti deebi'an akkasuma.
akkas amala gaa waan lama kan jetteeti anis gammachuu guddaa na dhagayamte dhugaan siin jahati gama oromiyaa deebi'uu kiyyaa fi oromiyaa arkuu fi finfinnee tanaahu kan magaalaan itti baree haayiskuula arkuu kiyyaa fi gammachuu guddaadha dachii oromootti dhufnee gaa oosaa kana teessoo isaa godhuun tarkaanfii guddaa nu godhe jechuudha guyyaa eegalarraa amata soddomii sadii eegalarraa ilaa arraan tana maali faayidaan tan dhufte yoo jette faayidaa hedduu dhufte ammoo ta arraatun ta asitti teessoo goone kun guddoo isiiti jechuudha gaa deebinee oromiyaa wajji ummata oromoo wajji walitti deebinee walitti mahamne jechuudha.
Hoosaalleen biyyuma alaatti dhalatee saniif ture. Dooktar Ismaa'eel biyya natti dhalatanii waggaa shantama guutuu maaltu tursiise? Maaltu immoo argamnaan galan?
Akka beektutti gaa jijjiiramaa fi rakkoo biyya keessa turee fi waa hedduu turee miti isin keessa dabartan agarte gaa anuma qoftii miti uummata baqatee alatti jiraatullee rakkoo nutti taate dhufiinsi keenyaa fi nagaya biitti dhabuu isiitii fi cunqursaa fi. waa hedduu turee miti biyya keessa bar biitii akka ammaa tanatti hin banamne biitii ammuma banamte yoo amma immoo hulaan kan banameef huna dhufnegaa tanagaa kan hambisa amata shantam yoo jettallee.
Ijoollummaa keessan Finfinnee kanatti illee bartanii jedhama akkasumatti immoo gaafa baatan mee maali haalli biyya kana ittiin baatan maal yaadattan yeroon sun egaa yeroo ijoollummaa yeroo humni jabduun jirtulleedha yeroo fedhiin guddoon jirtulleedha. Maal fa'aa keessaa yaadattan?
Ani waan inni itti bahee rakkoo guddaa ture. Rakkoon tunis ani magaalaa Dirree Dawaati. Dhaloonni kiyyaa fi bakka itti guddadhees yoon inni asitti illee bare. Achitti gaa waan mana barnootaa kan harraambee jaanii harraambeen tun biyya keenya irraa dhufte yaada gargaarsaati wajji waliin haa dhaabbannu waliin haa deemnu tan jettu. Kanaan dhaabee ijoollee dardarootaa. wajji kan high school mana barnootaa bannee ummata oromoo barnoota hin qabne haa barsiisnu jennee kaane.
Bara kam jecha?
Bara gaa akka lakkoofsa Yuroopaatti kumaa fi dhibba sagalii fi jahatamii torbatti eegalle mana barnootaa mana barnootaa sadii achumatti egaa mootummaan Itoophiyaa hogguu sun afaan kanatti barsiisuu hin jaalanne.
Haayilisillaasee barasaati.
Gaafa sun Haayilisillaasee shakkii hedduutu itti dhufe. Booda akkasiin nu cinqanii ijoollee barsiistullee hidhuu fedhanii anis illee akkasumatti na jala deemaniitiin ani jalaa bahee biyya Soomalee dhaqe.
Ameerikaa yuunivarsiitii kamitti maal barattan dooktarummaa?
Dooktarummaa kaniin bare information saayinsiidha. Yuunivarsiitii of Pittsburgh jaanibu yuunivarsiitii guddoodha. Achi keessatti hin baree booda achumatti gaha. Atis asitti nu barsiisi jedhanii biyya Ameerikaa keessatti hafeera.
Yuunivarsiitii kam barsiiftan amma?
Amma yuunivarsiitii Noors Karolaayinaa jedhanii Noors Karolaayinaa isteeta Noors Karolaayinaa keessatti barsiisa.
Amma haalli jiru jireenyaa Dooktar Ismaa'il Abdullaahii maal fakkaata? Haala maatiin keessan fa'aa maali mee nutti himi?
Ijoollee sadii hin qaba amma gurguddatanii isaan kun egaa barnoota isaanii fixatanii akka gaarii jiran jechuudha.
Baay'ee ulfaataa galatoomaa Dooktar Ismaa'il Abdullaahii hundeessaa waldaa qorannaa Oromoo yookaan immoo Oosaa akkasumas immoo pirezidantii isa jalqabaa gaafiif deebii kanaaf ayyamanoo taatanii haala kanaan keessummaan waliin turuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa baay'ee baay'ee hedduu isin galateeffadhaa umrii fi fayyaa dheeraa isin hawwu.
Galatoome galatoome kana wajji dubbattee fi haasawaa kana kana wajji yoo ta'e hedduu isin galatoome.
kanarraaf jennee kanuma gama keenyaan boor walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufu.